iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa kumi na zibiri i kigali mu rwanda n'ibujumbura mu burundi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio gatanu muri kumwe na oriyani tanga ishaka
ku mpunzi z'iwacu ziri mu rwanda hari ikibazo ikibazo cy'uko igihugu cy'u rwanda kibabuza gutaha abashaka gutaha bababuza gutaha ku neza uwo ni pascal barandagiye yagiriza u rwanda kubuza impunzi z'abarundi bipfuza gutahuka iwabo guhabwa ubwo burenganzira aho ni mu gihe icegera cy'uwurongoye hcr ku rwego mpuzamakungu ariko agendera uburundi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza inkuru yerekeye ibyavuye mu nama yahuje abaserukira ibisirikare byo mu karere ka afurika y'ubuseruko yari imaze iminsi itanu ibera i bujumbura mu burundi mugume ku maradiyo yanyu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu burundi asaba ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr kugondoza igihugu cy'u rwanda kugira kireke impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu zitahuke uwo mushikiranganji yabivuze mu gihe icegera cy'urongoye hcr ku rwego mpuzamakungu ariko agendera uburundi muri iki gihe eloge wirikaneza umenyesha amakuru w'ishwi rya amerika ibijumbura aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye n'icegera c'ubutwara hcr kw'isi volker tak bari baroye kugendera ikambi mfatakibanza ishikiramwo abanyagihugu bahunga bavuye mu gihugu kibanyi ca republikani ya demokarasi ya congo iyo kambi y'agateganyo ikaba irahitwa c'ishemere muri komine buganda intara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi ku birometero birenga mirongo itanu gato uvuye ku mugwa mukuru bujumbura volker tak asigura ko ashimishwa n'ukuntu yasanze uburundi bufashanya n'amashirahamwe yitaho ibibazo vy'impunzi ikindi tak avuga ko yakiriye neza n'ukuntu impunzi zakirwa n'ukuntu zandikwa naho bari baroye kuraba impunzi z'abakongomani zakirwa n'u Burundi umushikiranganji barandagiye harakandi kamubakiye ku mutima yabwiye icegera c'uburongo ya CR ku isi ni ikibazo c'abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ico tumusaba rero cane cane cane cane dufatiye kuri aba bari aha mu gihugu kibanyi c'u Rwanda twarashoboye kumubwira yuko ku mpunzi z'iwacu ziri mu Rwanda hari ikibazo ikibazo cy'uko igihugu cy'u Rwanda kibabuza gutaha abashaka gutaha bababuza gutaha ku neza ndetse mbere n'ushoboye kuza aza yiyivye atorotse kandi uwo bafashe ivyo akorerwa ntabo bivuga amatwi adusumira si ibintu vyiza na gatoya twebwe rero twasavye yuko muri iyo ntumbero HCR yogira uruhara runini cyane igacisha muri bimwe twita tripartite ikagondoza igihugu cy'u Rwanda kikaza tukicarana ku vyerekeye ingene izo mpunzi zotanguka ni ukuvuga igihugu barimwo na HCR na twebwe iyo ni inzira ya mbere iyindi nzira ni uko bobumvisha bagahanura abanyarwanda bakareka ushaka kwitahira agataha kuneza yiwe icegera c'uburongoye ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi hcr amenyesha ko ico abantu bakwiye gutahura ari uko umuntu iyo ahunze ahunguka avyishakiye volker tak c'est clair et ça il faut dire parce que c'est un principe euh, international. Euh, L'asile est un acte humanitaire non politique.
agira ati biratahuritse rwose kuko gusaba ubuhungiro bitekanywa n'amabwirizwa mpuzamakungu icyo abantu bamenya ni uko gusaba no gutanga ubuhungiro ari igikorwa cyo gutabara atari cya politiki ariko twama tugerageza kurondera umuti ku isi yose hanyuma mwibuke ko mu mategeko mpuzamakungu bama bavuga ko impunzi zitaha ari uko zibyishakiye byama biva ku bantu bonyene ubwabo ni ukuvuga kurindira igihe bonyene bavuga bati turumva dufise amahoro mu mitima ko twotahuka iwacu twebwe rero ni iby'igiciro ko abantu batahuka badahutagijwe kandi n'agateka kabo kubahirijwe ico ni ikintu abantu bategerezwa kwama baganira ko ababijejwe bose bakemera kubirabira hamwe et être prêt à regarder avec, avec tout- tous les acteurs qui sont impliqués.
volker tak yaje mu burundi avuye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda urugendo rwiwe akaba ariko arugira mu bihugu vya repubulika iharanira demokarasi ya kongo uburundi n'u rwanda nyene raporo iherutse gusohorwa n'ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR yerekana ko impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi kuva mu mwaka wa 2015 zirenga ibihumbi amajana atatu umushikiranganje w'intwaro yo hagati avuga ko abarundi barenga ibihumbi ijana bamaze guhunguka bava cane cane mu gihugu ca Tanzania uburundi naho ofisi impunzi mu bihugu bibanyi nabwo nyene burakira impunzi buhaye indara impunzi zigera ku bihumbi mirongo itanu n'umunani abenshi muri bo n'abakongomani baba mu makambane y'impunzi hakiyongera ko baba mu bisagara eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloge wiri kaneza handi naho kuri uyu wa gatanu harasozerewe i bujumbura mu burundi inama ya kur- yo kurabira hamwe ingene hoshingwa igisirikare kijejwe gutabara hagati y'abaserukira ibisirikare icenda kuri cumi vyo mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko evariste nziko banyanka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Iyo nama yarigize iminsi ibera mu gisagara ca Bujumbura abayijemwo bafunditse ko igisirikare camaho cyo gutabara kigiye kuja ku kivi vuba mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu nama yo ku munsi ugira gatanu ari nayo yo kurangiza ibikorwa umushikiranganje w'u Burundi ajejwe kwivuna abansi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba yabwiye abamenyesha makuru ivy'inama igira 21 itegerezwa gushika ko kugira urwo rwego rutangure gukora kugumushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burundi igihugu kimwe kimwe gitegerezwa kwiyemeza gutanga intererano z'amafaranga kugira urwo rwego ruronke uburyo bwo gukora n'ukuntu abakora muri urwo rwego botunganirizwa umushikiranganje Emmanuel Ntawumvukiye ashikiriza ko izo ngabo zijejwe gutabara zitegerezwa gukorera imyimenyerezo hamwe kugira zije gutabara ziteguye bihagije murabona ibihugu bitandukanye ntibiba bifise ukuntu imyimenyerezo biyitunganya hanini rero mu minsi iri imbere tuzoraba ukuntu tugira imyimenyerezo hamwe kugira ngo hageze kuja gutabara ibyo twita mu gisirikare komandema ibe neza kuko harimo ibihugu bitandukanye hari ibihugu bivuga igifaransa hari ibihugu bivuga icongereza hanini rero ibibazo nyamukuru n'ivyo umuyobozi w'ibiro bijejwe ico gisirikare c'akarere ka Afrika y'ubuseruko aturuka mu mazinga ya Comore atanga ibiharuro by'abategerezwa kuzoba bakigize Mais nous avons une force qui comprend cinq bataillons.
dufise igisirikare kigizwe na batayo zitanu ni ukuvuga abasirikare bagera ku bihumbi bitanu n'amajana abiri eka n'abakozi n'ibikoresho bikwiye igisirikare cemejwe na buri gihugu n'uburundi burimwo dufatiye ku masezerano ashinga ico gisirikare byose birakwiye hasigaye ko turonswa uruhusha rwo kuja ku rubuga Mandat pour nous déployer.
ico gisirikare gitangwa ibikorwa vyaco ntikiziyadukiza mu kuja gutabara mu gihugu ibintu bitazuba vyifashe neza nk'uko warongoye ibiro bikijejwa bivuga Ismael Shamfi avuga ko ico gisirikare kizobanza kuronswa uburenganzira ubwo nabwo buzotangwa n'umuryango w'ibihugu vya Afrika Union Africaine mu gifaransa Si, si nous voulons utiliser la force, il nous faut absolument une décision de l'Union africaine.
nimba dushaka gukoresha inguvu dutegerezwa kuronswa uburenganzira n'umuryango w'ubumwe bwa afurika nirwo rwego rudutwara uru rwego rwa gisirikare ni urw'uwo muryango Et à assurer notre mission.
iyo nama y'iminsi itanu yitabwe n'ibihugu icenda ku icumi bigize umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko igihugu c'u rwanda nico kitayitavye umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto z'uburundi prime niyongabo yatangaje ko ku ruhande rw'u rwanda bamenyesheje ko bafatiriwe n'ibindi bikorwa naho biruko umuyobozi w'ibiro bijejwe ico gisirikare camaho co gutabara mu muryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko avuga ko igihugu kititavye iyo nama gitegerezwa gushira mu ngiro ivyafunditswe Ismail Shamfi asigura ko ibihugu bitandatu kuri cumi arivyo bikenewe kugira ingingo ifunditswe ibe ntabanduka i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro bihuza abarundi byari bigize byari bigeze ku rwego rw'amakomine byasozerewe icese kuri uno munsi wa gatanu muri komine ya kirundo musenyeri nzoyisaba justin arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ivyo biganiro niwe yabisozereye mugenzi wacu jean bosco ndarurinze niho yari ari tumutega amatwi Eh, muradutunga tufise akabazo mu bihinga bw'ivyuma ariko reka muri aka kanya tubashikirize ikiganiro muri kirukuri tubashikiriza buri wa gatanu
Murika! Murika irukuri!
nkurikira ukuri nkurikira ukuri nkurikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
mugabo Eh.
naho muri ko murambaza cane Eh.
umengo sindabibuka cane mwaragirishije reservation y'iyi sale sa hewe nta muntu yitwa giti yafashe iyi sare giti umupatro ngaha nta muntu umwe atamuzi Sha.
wowe uri wahehewe sha iryo zina umenga sha iryo zina umenga ntariri mu bantu baje gufata iyi sale murika murikira ukuri okay we niwigire mpungu niwigire murakoze ego alice jesi ndavyumva none so wawe yambwiye ko yarishe atarishe
byahavuye bigenda gute
mbeba shiri hehe ko ntayibona eh? asha papa alice yarambeshe eh? asha asha yayishize he kandi abe muri kino kirogistre sibara ngira hoho ngira ngira bayishize ngaha asha ntayiriyo mbega yimwe umugabo yarambeshe hmm? asha
ko nari nasize nugaye
mama alice sa ivyo ni biki eh urondera iki mu biro vyanje eh U- uri kwihiga yiki banza unyereke resu kwanza eh sa banza unyereke resu resi Eh, Re- resi yiyi zana resu warihiye kujya sare ya reception wewe watubye ko ibya sare byose wamaze kubiriha impa rero resu baguhaye ah none eh, ufise amakenga ko noba ntayirishe none gasha twe na alice umujera yaduhakaniye ko ata muntu yitwa giti yigeze aja kuragura bya sare
kameme umuntu nka jewe giti mfashe sare umujere nateza kwimenya Eh?
kubera ariko iki?
ndavye jewe giti Eh? urabona ko notirata vrema n'umujera ano
none warishe gute udatreta n'umujera woba warishe gute umviriza Eh.
jewe nivuganiye na patron edayere nasanze rero umugenzi turi kumwe muri club ya sport umugenzi ntarigera mbona ngaha Sha. oya aho ikindi naco Eh.
none wararishe hama ntiyaguha resu naho yoba ari umugenzi wawe ivyo vy'amaresi sivyo bikuru Eh.
Hewe, wemeye gusa ko sare nayifashe Eh? kandi twivuganiye neza na nyeneho oya Ishi.
Hasha. oya jewe nkeneye garanti ko twayifashe uravyumva papa alice Mm.
mbe nk'ubu twosanga bayihaye abandi naho Eh? wowe urafyina n'abadandaza bubu ni vyiza ko ari kuguha resu vrema mama alice we tekana sare iri reserve vrema Ni kandi iki nta kigenzi?
ngorane n'imwe irimwo urumva nakubwiye ko nyeneho ari umugenzi wanje Ah, ah, naho ari umugenzi wawe papa alice eh? muhamagare basi ushire kuri haut-parleur avyemeze numva sivyo uca umusaba abwira ujya mu jeha wiwe azotegure resu je nzoja kuyitorera ejo ntibikenewe ntibikenewe gute boyiha abandi naho
None uwo- uwo nawe vrema eh? aho yangoreye ashaka iki none ntiwo mwitaba nabanza arindire ok zana basi je ndamubwire kuri okipe Ah, ntacyo amen gugu Reka- isoni reka- isoni reka- utamwitaba reka c'est pas ndamwibwirire sérieux.
reka ndamwibwirire alo Eh, ba- banza urindire oyi ebana banza urindire ndakwihamagarira jewe
kubita gute kurikira ndakwerekeza kurikira ndakwerekeza kurikira ndakwerekeza kurikira gasore, ndakwerekeza terino reka mukurikira kurikira nereza racone nereza racone ntawufate impfundesi yanje shayira yindira ndamarira mukubita ikorosi kurikira no kutege regera racone byabanyita mesi oya tera hino wewe ndabye amakorosi ndabye amakorosi ngaho kubita ikorosi
bw'abahungu oya jambere numva niwe
oya oya reka terino reka nduhuke oya kurikira kurikira yewe wewe umvere umvere condo byatanguye turuke turuke zitarakina condo yarakwamye mama yangu kurikira reka basha oya bandanya akina basi amezi yose yarahaciye tudakina mwi- mwibaza ko byoroshe akasharika oya nta byawe gasha ego mugabo nibyo asha twereka ukina kera nibyo nta kundi akabasha enda mbwiye reka basha dusubire twipange fresh ikipe tuyivyure muribuka ko tuba twipanze hagaca hacamwo ingorane Eh? Eh, twishiture tuzohore dukina omwe omwe nka gatatu nka gatatu mu ndwi Eh, kumwe mwabigira tira kirino oya Eh.
oya twogira nka kabiri gusabasha gatatu oya twohera kabiri ni sawa kabiri ni sawa ufite jengo ahanini ngomba kugwaruka rw'abaseruko n'abarengero tuze turahurira ku mupira twikinira Eh, ngira na gasore yemwe yoheba kareka kunyinuba nyene gasore
reka reka shacho ndoreka kaja kara kaciyemwe Basha. mugabo basha wagana umukungi yapfa reka reka jene narinda twenga ijoro ryose nibutse nyene yamaramaye imbere rya mubirigadi amego n'ubufumu afanywe n'umuntu
abwire rero sha agenda barahiye nataha tonciwe ngo yikosore azo batagira umutima ndabarahiye yagomba ducanishe mw'umukunga ari aho aho barabwiye urabona imbwira mwebwe nukumva icupa mutegereza gusorora Ah, gasore nasorore niwe yari yarandenganije oya musorora mwese musorora mwese hama tubanywanishe Eh.
Oya, reka tuzobiraba tuzobiraba
bahungu jewe mu- mu- munyihanganire ngomba ngenda co ugiye he ugira uje he ni umuntu ngiye kuraba reka Uhuwa. kumbe nicyo gituma waza ko tubandera dukina ngo urarushe kumbe
agiye kuraba ca gikumi we ntuco byumva jewe uwo muntu ndakeneye kumubona
we condo oresha uzomutwereka ryari gasha yewe watwereka sha uwo kibasumba wawe twereka sha uratwereka
oya muzomubona hageze ndabarahiye
mama yangu tiye wakamije kera kera ahubwo mbwirira kaya gahungu ushaka nyongere sha aka kanya amacupa abiri urayakubise hasi ewa reya kunyinjiriza ubusiku wewe mbwirira kaya gahungu kampe icupa gusa nimba uri nyongere ntibaguhe vrema ewe twongere sha twongere zana ingo impasha ni droge ndabikunda umunsi nusinzira ahubwo shatira kwicara hasi reka basi dukomande icyo dufungura ntuzite mu nda wapi shaka wirekere vrema yego urahagwa wapi kabisa.
kubera Hmm? nta kintu na kimwe numva nshaka kunywa ibamo icupa nipararanganire gusa nta bindi merci sha Eh? izo nzoga zirakwica amahane pole pole mafu Eh?
eba n'ubundi ni yare yare kabisa urabona sasa sha wapi narasarishije mana sinzi ingene byangendeye sanga namwishyuye nabi uyumvire kubakwa nka mutuka kandi arije ndi mu makosa avuga irya byarashitse ega irya ryari shafu wapi vrema eh umumariza yaciye ambibasesuye umviriza ndakubwire rero mariza uramukunda
bivyo rikarambaza uramukunda ndakwiyisabye rero bwira ndamukunda nyine ubu rero ntiwagize kumwereka urukundo umukunda byavereye Eh, urukundo ni komba ya muta ushaka kumariza abo uwawe utegerezwa kumugwanira gushika kuri komba ya mwisho nta burage robu nivo mani none ngiye gutega mu nda mwandikira akamesaje juste akabonjura abone ko umwiyumviye sha wapi kabisa nawe umwandikira ntiwuzo urumva rero mwe mwandikire gusa kora ibyo ndakubwiye iyo mesaje ya whatsapp iki wawe
aho usanga ari karise sha mwami wabonye ibiki n'ibiki
eh ni mariza nyandikiye mariza mariza ugura turaba ibyo akwandikiye ugura turaba kuramo iyo kode nani ugura turabe
ariko gafunde aha nyine tuje ngaho twemere twicare abandi bariko barakora
none ga muhungu twogira oya mwishwanje none gashaka ko twabuze akazi hariya kwishantiye mukimbitse yari itombo leta oya mwishwanje reka turindire gatonya fundi azohava ngira duhamagara ngo fundi burya we ntubona ko yamaze kutwikurako iyaba ubundi yari kutwimakazi twitwa ko tuva hamwe Eh? akagihereza kajya bijya bivagundu b'abanyabugo bashe mwishwanje nanje barya abanyabugo bakazogenda bakankoranye ico kimenye urumva newe reka shareka eh ndakurahiye none uzohava ubakura ubakura ku kazi kandi bari ku ntonde sha hajya byaraheze mpu nukuri kose eh ndakwereke hajya ngo nuburi kura- ngo ngo- ngo nuburi ku munwa muhungu burakoroka Nibyo ico byose.
womenya coco Eh.
murabona n'abari mu- mu kazi Eh.
Eh? bagira isanganya mama shabitwe ati shabitwe Yego, nuko.
harya ndagutera inkuru Hmm? twubategera batashe twabagirira akantu canke reka ndakwereke yego tuzohengere bahembwe tubategere tuyabibe bayakorera natwe tuyarya urumva Ba- ba- ba- ba- barya bonyene kubera iki
ivyo bintu kumenya ngo ntibyoshobokaga muhungu uraraba neza none twemere dupfe n'inzara abandi bariko bararya umviriza ndakwereke tuzobibundira tubakomeretse mu nka babiri canke batatu ikibanza c'iwawe n'iciwanje bibonetse ivyo vyumva hewe nibakora amatohoza bakaturumaga muhungu bakaturuma bizogenda Umvira gute ubwa bwoba bwawe bubimenya gute tuzotegera bujya buja kumwonga tubutsindeyo itwi hewe aho nta soni fundi ntagwinde
mbe ndamuhenda mubiki wowe ni umwana uje ngaho umuhende ngo muje gusotora abanyabuko aho nta kora induru ngaho nawe nuko wa- wa- wa- warose akazi ahubwo nawe uri kuraba neza ivyo vyose ugakorana nabo jewe funde ingo twigire sha uwo mureke ubwo birashika hoho mukibuka ko abanyabugo n'abari abantu nkatwe yes none gabitwe kuri kuragumura funderi ngo nimuje gusomborotsa abanyabugo aho wiyumviriye ingaruka mbi bishobora gukwega
Allô Oui nari kumwe na gakima sinashobora kukwitaba narakubujije kumpamagara aya masaha mba namaze gushika muhira U- u- u- urazi ingene uhatswe kumfatisha Eh, mvuye ku kazi ubu nyene nca ndamusanga ngaha mu biro vyanje vyo muhira ariko aransaka Eh, eh, ngo mama ngo ashaka ngo amafagitire nariye ko sale ya dote gusa ararunyiba na telefone arayinyiba gasoma amamesaje yose ni hatari
uja gusenya mu ijambo utazi Eh.
ugata inkono utazi ivyo rero nivyo ntagomba ko bishikira kirya kiguna canje c'umuhungu ukuri kose cyose kuvana na karya gakoto k'agaseruko kazi hakiri kare ehewe nzihoze uyu ndamubona kandi rero uhumure eh natiyeri ntazorugwamo ndaha eh, narakubwiye Eh, none ko wagumuhamagara nibiki eh sije mbonye urahamagaye eh amashamba arashusha arashusha ino eh wa muhungu gwaka sa
gwaka baraye bamurumye uko nukuri
twakowe yo none byagenze gute kagahungu john eh kamwe nyene kavuze ati eri karagisibije ya ya ya ya ya ya, ya ya abarengero bose twahora dukorana Eh.
kari abakorofye mu mitwe emwe ubu bakari inyuma umengo ni imiti kabahuwazi gupfa He, urumva haro haro wi u- e, ubu ndakumva mu kanya byari bicitse U- uti rero uti ka jone kagize iki rero
karamwibundiye guhaga ehe karamwabura ariko aganyira mugenzi we babana mu kigwati rusange eh none ubu yatekewe n'ubwoba ntaca kidufashije ya ya ya ya ya ya ya iyo nkuru ntimpumurije vrema gwaga tutamufise mariage ya Thierry na Mariza izokiba
ya ya ya ya ya ya
ino ntibikunda ahubwo raba ubundi asubirira gwaga
umuryango wose ka john karawusambuye n'abasigaye Eh.
batekewe n'ubwoba kubera ibyo umviza rero ndakubwire yego ndiyombi ukurisha ibijumbu agutwara imbwa cengetera muri barya jone yahenze ano ndiko ndakubwira nti cengetera muri barya ntuze jone yahenze urabe uwukenye ego tumuhaye amafaranga ndabizi azoca a- agarura kenge ico nico Eh.
rero Eh?
imisiyo yacu biragoye yewe iyo korerwa ngaha imyaka ubishigikiwe n'inzego zose ngaha sinzi ico babemereye yewe nuko bimeze umviye n'ubugesera na jewe numva ubwoba ko bashobora kunsanga ngaha mugasho bakangirira nabi ha hako bakugirira nabi mvuma mpeba byose mariage ibe nta kundi
oyoya oya ntirikabegiti ndagutakambiye mariyaje ntibe basha nanje ntarose umujene tugikorana kandi w'umwizigirwa pra ikipfa yose none hiyo ntaba ariho mukorana bo eh, yo ndibutse hewe mafo A- amayinite araheze hihinge ngura yandi ntasubira kuguhamagara ndakubwira uko tugikemura
noneho gitara byivugiye bwa bundi ntiyigeze ari hasare yari kuberamo ubukwe bwa mariza na tiyeri kandi nubwo gwaga yafashwe akaba ariwe bari bizeye ko azobafasha mu mugambi wo gutoba urubanza ubwenge bwo kurondera abamusubirira bwo ntibubura ko gitavuze ko hari uwo ariko ariyumvira yoba ari nde nimutangwe n'igice kizokurikira
eka n'ubu nyine ntimurambigwe turabanira tubasomera inyishu n'interano mwashikirije ku gice giheruka ku kibazo twe cabajijwe ubuheruka solange w'umuramvya na mvuyekure fabiano wo kuri lise kominare marenga ikarusi bagize bati iciyumviro c'abitwi sico namba ku bwabo ngo eka namba akazi nikotangwa harabwe ubucuta abantu bafitaniye ngo ahubwo kotangwa harabwe ubushobozi umuntu abifitiye ari niyo senga nawe n'umunyeshure kuri ekofo kayogoro ya kabiri i makamba yagize ati mu gutunganiriza abantu na kampinga yanje kobamwo kuko abantu bose bakwiye kubahirizwa mu butandukane bwabo edi niyo nzima wo mu rutana ku gitaba nawe akibura bitwi amwibutsa ko imbere y'amategeko abantu bose bangana ngo mu gutanga akazi rero nta byo kuraba ico umuntu ari royezu elene lidia nawe ahimiriza abantu gufatira akarorero kuri fundi mu kugerageza gutanga akazi hatarabwa ka mwana wa mama amoko canke intara n'ibindi ati tubigeneje uko azoba ari intambwe ya mbere yo gutera imbere tuvuye ku kibazo cari cabajijwe mu nduheze nkuriza inosa w'imwaro akibura mariza mu kumubwira ko atotwagwa n'agashavu ngo ahubwo afatire ku kigoro tieri yagize mu kuza kumusaba ikigongwe aramwibutsa ati burya si benshi bafise umutima wo kwigaya ku makosa baba bakoze inosa rero abandanya yifuriza tieri na mariza ko urukundo rwabo rwotera imbere ntitworangiza tudateye intege umukunzi wa murikira ukuri yitwa samia agwarije kuri prince regent charles akaba yatwandikiye atumenyesha ko akunda cyane igikino murikira ukuri natwe tukaba tumwifurije kugwaza akiza turashimiye kandi urwaruka rwo mu mashuri yisumbuye ruteba ruba rwinshi mu gutanga ivyiyumviro haba ku bibazo kiba cabajijwe canke mu kudusabikaniriza ku nyigisho bakura mu gikino murikira ukuri tukabipfuriza kuguma batera imbere mu nzira yo kugendera ukuri twifuza kandi kwibutsa abakunzi ba murikira ukuri batwandikira babicije kuri whatsapp na gmail kwibuka kwidondora bashireko n'intara bavamwo kuko bidufasha cane kumenya aho abakunzi b'igikino murikira ukuri baherereye reka ubu naho rero tubasomere akabazo ku gice muhejeje gutega amatwi kuva aho baburiye akazi kuri shantiye bitwisha vuriraniga none ariko yumvisha funderi ngo baje kwihora abanyabugo babagirire nabi mumuhanuye iki mubandanye mutwandikira muri iki nterano zanyu kuri mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo inani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu murashobora kandi no kutwandikira mukikije kuri whatsapp kuri iyo nimero nyene reka no kubakoresha bwa buhinga ngurukanabumenyi murashobora kutwandikira mucishije kuri adrese yacu ya gmail turangize rero tubibutsa ko cari igice c'amajana na mirongo itandatu n'indwi muri gora kurikirana rw'igikino muri kirukuri mugire ibihe vyiza naho ubutaha
radiyo ijwi ry'amerika aha ni naho ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha bigarukiye turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye ino saha kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri kano kanya mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika